Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Iyi ni radio ijwi ry'Amerika isamiranyira ya Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda nshuti mwese mu duteze amatwi ndiriwe neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkurikije na Placide Magambo mwiriwe neza bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika aha ni buvira abana bagiye ku mashuri abantu bararaga babwira abana ko badashobora kugenda ariko abana bose bagiye ku mashuri amakitivite arakorwa buri muntu wese arakora mu mahoro kandi nta nta kintu na kimwe gishobora kugaragara kuko abantu bumva yuko ibyo batibwiraga byatambutse
uyu ni Alex Ndisanze umunyagihugu wo muri teritwari ya Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga uko abatuye muri ako karere bakiriye intsinzi ya Felix Tshisekedi mu kibanza cy'umukuru w'igihugu umunyapolitiki atavuga rumwe na leta muri Kongo Felix Tshisekedi yatangaje abatari bake ku ntsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu muri icyo gihugu
imyigaragambyo ikomeje kurushaho gukaza umurego muri Khartoum umurwa mukuru w'igihugu cya Sudani abatavuga rumwe n'ubutegetsi barasaba Perezida Omar al-Bashir kwegura ku ntebe y'ubutegetsi
ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika rya Tekamu abanyekongo kabasaba kumvikana ku byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Australia avuga ko leta y'igihugu cye iri mu nzira yo guha ubuhungiro umwana w'umukobwa ukomoka mu gihugu cya Arabia Saudite wahungiye muri Thailand kubera ibikorwa by'itotezwa yakorerwaga n'umuryango we
aya makuru yose mu kanya rero mu makuru avugwa hirya no hino ku isi umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu munsi kuwa kane watangaje ko umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Felix Tshisekedi ari we yatsinze amatora yabayemo ingorane nyinshi mu kwezi guhize yamara umunyapolitiki yaronse ikibanza kigira kabiri mu majwi yahakanye ibyavuye muri ayo matora akaba yavuze ko ayo matora yibwe ayo matora niyo matora ya mbere azobatumye igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo gihanahana ubutegetsi biciye mu nzira ya demokarasi yamara no muri iki gihe hari impari za politike zishobora gutera ubwicanyi bumeze nk'ubwicanyi bwakurikiye amatora yo mu bihumbi bibiri na gatandatu hamwe no mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe aho ibyavuye mu matora byamirijwe ibiharuro byatangajwe n'ishyirahamwe ry'abakatolika cnco vyerekana ko umunyapolitike Martin Fayulu yaronse ikibanza kigira kabiri mu majwi ariwe yatsinze ayo matora Tshisekedi yatsinze afise amajwi 38 kwijana n'ibice 57 by'amajwi miliyoni 18 z'abanyekongo batoye Kaboneye Nanga umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora yarahaye ikiganiro amenyesha amakuru mu ntumbero yo guhumuriza abanyagihugu kugira ngo ntibihereze amabarabara Kinshasa muri quartier Tshisekedi abamwo abanyagihugu bariko baratamba uh, muri kigihe kandi ibyavuye mu matora mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangajwe perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa uyu munsi kuwa kane yateye akamu gasaba ibihugu byo mu ntara hamwe n'amakungu kwitondera kugira ibyo bitangaje ku byavuye mu matora yo muri ico gihugu
imyigaragambyo ikomeje kurushaho gukaza umurego ikaratu mu murwa mukuru w'igihugu cya Sudani abatavuga rumwe n'ubutegetsi barasaba perezida Omar al-Bashir kwegura ku ntebe y'ubutegetsi perezida Bashir nawe ntiyabirekeye aho yahamagariye abamushyigikiye kujya mu mihanda bakamagana abo bamurwanya mu ijambo yababwiye yahakanye atsemba ko adateze kubarekurira ubutegetsi yanashimangiye ko hari izindi nzira abumva bashaka ubutegetsi babinyuzamo zitari imyivumbagatanyo hagati aho abapolisi bahise birara mu bari bazindukiye mu myivumbagatanyo mu mujyi wa Khartoum n'undi mujyi byegeranye wa Omdurman babuhiyemo ibyuka bitera amarira mu maso babakwiza imishwaro kuri ubu hari amakuru avuga ko abagera kuri batatu bamaze kwitaba imana abandi barakomereka cyane gusa abigaragambya ntibarava mu kwizima bongeye kwisuganya bifashishije imbuga nkoranyambaga baravuga ko batazaruhuka badahiritse uwo bita umunyagitugu Omar al-Bashir utegetse Sudani mu gihe cy'imyaka mirongo itatu
muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika abanyagihugu bashyigikiye umunyapolitiki yatsinze amatora mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko twabivuze bariko barigina intsinzi yiwe yamara umunyapolitiki yabaye wa kabiri mu majwi yavuze ko ayo matora yabaye mu busuma mu gihe igihugu cy'ubufaransa ububirigi hamwe n'ishyirahamwe ry'abakatolika bitemera ibyavuye mu matora ekereziya katolika mu gihugu cya kongo ifite abakirisitu bashika miliyoni mirongo umunani yatangaje ko hashobora kuba ubundi bwicanyi muri iki gihe abantu abantu babiri bishwe mu bwicanyi bwabereye mu ntara zo mu burengero bw'igihugu naho muri rusange mu gihugu cyose hari umutekano Martin Fayulu yaronse ikibanza kira kabiri yavuze ko muri ayo matora hakoze igikenye catunganijwe na perezida Joseph Kabila mu ntumbero yo kumubuza gutwara igihugu cy'ubufaransa cavuze ko ibyavuye mu matora bitandukanye n'ibiharuro byatorokanijwe n'ishyirahamwe ry'abakatolika ivyo biharuro vyerekana ko Martin Fayulu ariwe yatsinze ayo matora
minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa australia avuga ko leta y'igihugu cye iri mu nzira yo guha ubuhungiro umukobwa w'inkumi ukomoka mu gihugu cya arabia saudite wahungiye muri thailand kubera ibikorwa by'itotezwa yakorerwaga n'umuryango we ni nyuma y'ibiganiro minisitiri w'intebe wa australia yagiranye n'abayobozi ba thailand ibyo byavuzwe byagizwemo uruhare n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR hari hitezwe ko minisitiri w'intebe wa Australia ajyana ubwe mu ndege n'uwo mwana w'umukobwa mu gihugu cye kugira ngo umutekano w'uyu mwana ube wizewe bihagije umukobwa Arkunum yageze Bangkok mu murwa mukuru wa Thailand kuwa gatandatu ushize mu ndege yavaga muri Kuwait akihagera yahise yirukira mu kibuga cy'indege acika umuryango we mu gihugu cya Arabia Saudite nta muntu w'igitsina gore wemerewe kujya mu rugendo adaherekejwe n'umugabo we cyangwa se umwana we w'umuhungu cyangwa se musaza we umugore ubirenzeho akenshi na kenshi akatirwa igihano cyo kwicishwa amabuye
tugaruke ku nkuru yerekeye igihugu cya Kongo aho umukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yatangaje ko yamenyeshejwe ibyavuye matora mu gihugu cya Repubulika ya Kongo yabayemo impari nyinshi yamara nawe nyene yagize nk'abandi ntigeze akeza umunyapolitiki yasinze ayo matora mu itangazo yasohoye Musa Faki Mahamat yatekamo gasaba igihugu cya Kongo gutora inyishu iciye umumvikano uko amatora azoba yagenze kose kugira ngo hashirwe imbere ingendo ya demokarasi yubahirizwa ry'agateka kazina muntu hamwe n'umwitwarariko w'amahoro n'umutekano intsinzi ya Felix Tshisekedi yatangaje abatari bake yiyamirijwe na Martin Fayulu avuga ko Perezida Joseph Kabila na Tshisekedi bagiraniye amasezerano yo mu mpisho Mahamat yavuze kwindorerezi z'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afurika zasanze amatora yatunganijwe mu buryo bushimishije indorerezi zo mu bihugu byo mu burengero ntizari zatumiwe kuko igihugu cya Kongo cavuze kwindorerezi zo muri ivyo bihugu zamaze isuka mu bibazo bitaziraba inyuma yaho ibihugu byo mu rengero biteye akamo gasaba gutunganya ayo matora yasibijwe inshuro zitari nke tubibutse inshuti mwese ku biganiro bya radiyo ijwi ry'amerika tubibashikiriza iminsi yose ku radiyo ya inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje aderese yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akadomo com na facebook kuri aderese radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com
amakuru yo mu karere cyatanguye ku matora yo mu gihugu cya repubulika ya kongo iharanira demokarasi umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu munsi ku wa kane watangaje ko umunyapolitiki atavuga rumwe na leta perezida felix Tshisekedi ariwe yatsinze amatora yabayemo ingorane nyinshi mu kwezi guheze yamara umunyapolitiki yaronse ikibanza kira kabiri mu majwi yahakanye ibyavuye muri ayo matora akaba yavuze ko amatora yibwe ayo matora niyo matora ya mbere azoba atumye igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo gihanahana ubutegetsi biciye mu nzira ya demokarasi yamara no muri iki gihe hari impari za politiki zishobora gutera ubwicanyi bumeze nk'ubwicanyi bwabaye mu bihumbi bibiri na gatandatu tukivuga rero kuri iyi nkuru mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma mu kanya yavugaye na Delphin Rukumbizi nta nyuma impuguke mu bijanye na politike y'akarere akaba ari mu kugira impama eka izerekeye impamya bumenyi ikirenga muri kaminuza ya Rotterdam muri mu Buholande amubaza ico itora rya Cisekedi rivuze tubatega amatwi
avuze ikintu kimwe gikomeye ni uko abantu benshi ntekereza batari bategereje ko umuntu uzatsinda ariya amatora azaba yavuye muri iyo pozisiyo nubwo wenda ari intambwe imwe abantu batari bategereje ko umukuru w'igihugu cya kongo kigenda kiva mu bibazo nka biriya cyagiye kinyuramo atari akwiye kuba yatsindiye kuri cumi na karindwi ku ijana ku bwawe rero uravuga uti kuba yabyina insinzi haracyari kare ntabwo mu by'ukuri iriya ari insinzi yari ikwiriye kwishimirwa
wenda njyewe sinamenya kubivuga neza nk'uko ubivuze ariko ko ndatekereza ko nujya kwegerana nuko nuko ubivuze kubera ko umuntu w'umukuru w'igihugu yari akwiye kuba yatsindiye ku majwi meza ku buryo avuga ngo inyuma yanjye hari abantu benshi ni ukuvuga ko ku bwawe ubona ko muri congo ibintu bitarasobanuka neza igihe icyo ari cyo cyose hashobora kuvuka ikintu icyo ari cyo cyose
ndatekereza ko ariko kubera ko ibyo umuntu areba bihari bihari bigaragara ubu nyine muri iyi segonda nyuma y'uko amaze gutangazwa ni uko umukandida wa opozisiyo uri inyuma y'uwamukurikiye bamwe bavugaga ko ariyo ashobora kuba yari yanatsinze n'amatora ubu nyine yamaze kuyahakana abakatolika ariyo senko uko baravuga ngo biriya bintu ntibemeranywa nabyo amahanga nayo urabona atangiye nko kwibaza ngo ariko ibyo bintu nibyo byo koko noneho wanareba n'icyo nari mvuze cy'iyo porosantaje ntoya y'abantu bamutoye nato ya participation y'abantu bitabiriye amatora ubwayo ukareba na biriya bintu byose byinshi byagiye bivuga iruhande rw'ayo matora akeka ko umuntu yovuga ngo hari ibintu byinshi bidasobanutse abo babibona gutyo n'abo batabyumva gutyo bafite bubasha ki bafite imbaraga ki zo kuvuguruza akanama kigenga gashinzwe amatora hariya muri kongo kuvuguruza akanama k'amatora ndagira ngo wenda umuntu yabyumva mu buryo bubiri hari ukuba bimwe binyuze mu kuregera binyuze mu mategeko asanzwe kuburanira kuri muri kuri constitutionnel bereka ko hari ibintu bimwe na bimwe byagiye bidakorwa neza iyo ni inzira imwe inzira ya kabiri ni uko bashobora abantu kubyanga gusa bakavuga bati ibyo bintu ntitubishaka urebye ayo majwi atangiye kuzamuka icyo ni cyo kigoye cyane mu gihe cya mbere kiba kidakozwe neza inzira ya gatatu ni ukuvuga gusa ngo abantu baracecetse nta kintu bavuze wenda ntibanakwemeye icyo nacyo cyafekita legitimite y'umuyobozi w'igihugu ibyo byose uvuze ni ibintu uvuga ko bishoboka ariko noneho mbaye nk'ukubaza ku giti cyawe nk'umusesenguzi wowe urimo urabona byerekeza he ubwoba ko bino bintu bigenda bigana ku ko ariyo amatora atazemerwa kandi akaba yogenda agana mu kugaragaza ibimenyetso byinshi bishobora gutuma atemerwa ibi ngibi bibaye bigumye kugaragara ari byinshi bigiye biza ndi kwibaza niba niba koko senko ibintu ivuga ibifitiye ibihamya wenda ntizaza kuburana mu ruhande runaka ariko ndacyahaye inteka ko wenda ishobora kuzana ibimenyetso bimwe na bimwe bituma bivuga ngo bino bintu ntibyakozwe neza ariko uretse n'ibyo senko yabihaye ivuga n'ubwo ntari kubivugira hariho n'ibindi bigaragara reka niba unyemereye mu isegonda imwe kwereke ko hagati ya felix kisekedi na na marite fayulu harimo amajwi ari hagati y'ibihumbi magana atandatu na mirongo inani na bitanu amajwi magana atandatu ibihumbi magana atandatu na mirongo inani na bitanu ufashe miliyoni n'ibihumbi magana abiri bitemerewe gutora biri muri beni na butembo na yumbi ni ukuvuga ko biriya byonyine bishobora kukwereka ko bariya bantu iyo baza gutora wenda bari kuba bararanzirishije iyo tandanse iyo bigana ni uko ariya matora ashobora kutazemerwa tugushimire cyane mugenzi wacu Geoffrey mutagoma kuri iyo nkuru wari waduteguriye twerekeye tukiri aho ngaho nyine mu matora yo muri congo bamwe mu batuye mu mujyi wa goma bakiranye ibyishimo insinzi y'agateganyo ya felix Tshisekedi gusa umuryango ruca uharanira impinduka ntiwishimiye amajwi y'agateganyo n'ubwo ngo bitatuma batajya mu mihanda ni inkuru twateguriwe na claude ganza munyamagana
na Mungu asifiwe. Ya kwanza tunashukuru Mungu juu Mungu ni mkubwa. Niko partisan wa opposition depuis longtemps. Numwe muri benshi bavuga ko batigeze bagoheka kuva mu masaha y'ijoro rikiri uwa kane baravuga ko na nyuma y'uko bamenya ko Felix Tshisekedi ari warushije abandi mu majwi y'agateganyo batigeze baryama kuko ibyishimo bitazaga kubemerera gusinzira kugeza mu masaha ya saa yine n'igice za mu gitondo bari bakiyereka babyina insinzi mu mujyi wa Goma. Unajua ni victoire ya peuple congolais parce que UDPS ni parti ambayo ilileta udemokrasia ndani ya nchi yetu ni intsinzi ku baturage ba kongo kuko idps niryo shyaka ryazanye demokarasi mu gihugu kuba felix abaye perezida rero rwose ni impuhwe z'imana kuko yumvise gutaka kwacu iduhanaguye amarira imana imushoboze kuzana impinduka mu gihugu mu mashuri abanza bigira ubuntu azatugezeho amazi amashanyarazi n'umutekano mungu anatufanyizia siripurize moya ya bien atumike muzuri mungu amusaidie imana iradutungura ibintu byiza cyane azakora neza ntazagira abajyanama babi ajye yumva abaturage aya majwi nari nyategereje cyane cyane cyane kandi cyane biranyuze cyane cyane birenze uko nabivuga ubwo bari mu byishimo hari ituze mu mujyi nta muvundo cyangwa akavuyo kigeze kagaragara ndetse abapolisi bagaragaraga hamwe na hamwe mu mihanda wabonaga ari ibisanzwe nta bari bambariye urugamba nk'uko bikunze kugaragara iyo hari icyo bikanga hamwe na hamwe wasanga abayoboke b'amashyaka idps na unc yihuza bashyigikira kisekedi bafite ibyuma ndangururamajwi babyina gusa wabonaga bikorwa nta muntu umwe mu miryango y'abaturage yaharaniye impinduka kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu lite pour le changement uravuga ko utanyuzwe n'ibyavuye mu matora by'agateganyo espoir ngarukiye n'umwe mu mpirimbanyi za luca kuri we rubaye urugamba batsinzwe twatsinze urugamba rwo kubuza kabira manda ya gatatu dutsinze urwatumye amatora bamukoza bibiri na cumi n'umunani urwo kwanga ko shadari ari gutsinda amatora twararutsinze ariko dutsinzwe urwo kugaragaza ukuri nyako ku bigendanye n'amahitamo y'abaturage ariko ntibyatuma umuriro waka mu gihugu espoir ngarukiye wo muri luca avuga ko impinduka nyazo mu mitegekere y'igihugu bifuzaga batazazibona ku bwa luca uwo abaturage batoye Swesen yatangaje ko yatsinze cyakora ngo barizera ko urukiko rurinda itegeko nshinga ruzasubiza intsinzi nyirayo koko buri gihe nyuma y'amatora bavugaga ko habayemo uburiganya ubujura nk'uko no muri aya matora byagenze ariko ntitwatiza umurindi imvururu twarazirangiye ntitwazifuje nihabaho kutishimira ibyavuye mu matora reka bizaharirwe ubutabera nta ntwaro nta bwicanyi nta mvururu oya twarabirangiye sosiyete sivile mu ntara ya kivu y'amajyaruguru yisaba abaturage n'abanyepolitike kwirinda icyo ari cyo cyose cyaganisha ku mvururu zikunze gukurikira amatora Maitre Thierry Atange ni umuvugizi wungirije wa société civile muri iyi ntara.
Malgré le retard, la société civile elle est plus ou moins satisfaite nubwo habayeho gutinza itangazwa ry'amajwi ariko sosiyete sivile nibura irishimira kuba seni yashyize igatangaza amajwi y'agateganyo twakurikiranye imigendekere y'amatora nk'indorerezi nubwo habayeho ibibazo binyuranye byatumye ubwitabire buba hasi cyane ariko dutekereza rwose ko seni yakoze akazi kayo abakandida batanyuzwe baziyambaza urukiko rurinda itegeko nshinga kugira ngo azabe arirwo rutangaza uwatorewe mu buryo ntakuka kuba perezida wa repubulika reka nkwibutse gusa ko ingengabihe yatanzwe na seni yerekana ko ibirego by'abakandida batishimiye ibyavuye mu matora bigomba kwakirwa no gusuzumwa bikarangira ku itariki cumi n'eshanu z'uku kwezi kwa mbere akaba ari naho uwatsinze amatora mu buryo ntakuka atangazwa akazarahira ku itariki cumi n'umunani z'uku kwezi claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ry'amerika urakoze claude ganza munyamagana aho ngaho igoma e, tumanuke hepfo gato aho intsinzi y'agateganyo ya felix cisekedi waraye utangajwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora ko ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatunguye abakongomani benshi barimo abatuye muri teritwari ya uvira intara ya kivu y'amajyepfo ibindi reka tubigezweho na mugenzi wacu vedaste ngabo wari uhari muri amwe mu makaritiye ya uvira aho abaturage bari bicaye bareba televiziyo abandi baryamye bari kumva amaradiyo bategereje itangazwa ry'uwatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye tariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani wumvaga hari abantu bavuzaga induru ngo kisegeti woye dore ko no mu gitondo cyo kuri uyu wa kane abayoboke b'ishaka rya idepesi bahuriye murongwe ahari biro ya idepesi kubyina intsinzi bukono kabora ni umuyoboke wa edepesi uvira yagize ati siku nyingi tulinyanyasika shie ba mama lakini tunashukuru Mungu tuliomba na turishimye cyane iminsi myinshi duhura n'ibibazo twebwe ababyeyi ariko twasenze imana iradusubiza idushyiraho perezida twifuza ko atuyobora kuko twafatwaga ku ngufu nta buhungiro twagiraga nta barabara mbere yo kujya ibukavu twanyuraga mu gihugu cy'abandi twabonye uzadufasha muri byose felix azaduhera abagabo imirimo abana baziga iyi ntsinzi ya felix kisegeti yari itangajwe ko ari wowe wegukanye intsinzi by'agateganyo y'umukuru w'igihugu aho twagiye tunyura kandi mu bice bitandukanye by'iyi teritwari ya ubiri wabonaga abantu benshi batunguwe kuko abenshi bari abayoboke ba martin fayuru na emmanuel ramazani shadari ndisanze alexi ni umuturage wa ubira abantu b'ibuvira kimwe n'ahandi hose muri ese byagaragaraga yuko cyane abantu bari bafite abo bantu bombi cyane nka fayulu na shadari ariko byatangaje abantu kumva ko ari felix ushoboye gutambuka kandi cyane cyane kuko felix yagiye agaragara ko niwe mwopoza umaze igihe ko se niwe wagaragaye dps niyo parti yagiye igaragara cyane ariko yari afite imbaraga n'ubwo abantu bibwiraga ko yashoboye gutambuka hari ikintu kigaragaza cyane kuko yari afite elektora nini nko muri kinshasa kuko kinshasa Kinshasa ubwayo afite ama uh, province abiri za Kasai zombi en plus akagira na Kinshasa kuko Kinshasa ubwayo ifite electorat nini cyane iruta ama province menshi eh, rero iriya ari ama iriya setimyo yabonye irumvikana kuko abantu ntibabyibwiraga ariko byaragaragara ko byushoboka kuko abantu benshi barebaga ama province mato mato batareba Kinshasa ubwayo ndisanze Alexi akomeza kuvuga ko intsinzi ya Felix yamaze abantu ubwoba bw'imvururu bari bazi ko zishobora kwaduka mu gihe bari gutangaza shadari cyangwa fayuru kuko aribo bari bafite abayoboke benshi kandi b'abakeba aha ni buvira abana bagiye ku mashuri abantu bararaga babwira abana ko badashobora kugenda ariko abana bose bagiye ku mashuri amakitivite arakorwa mu mihanda abantu barazinduka bajya mu bihugu duturanye n'ahandi urumva buri muntu wese arakora mu mahoro kandi nta nta kintu na kimwe gishobora kugaragara kuko abantu bumva yuko ibyo batibwiraga byatambutse kandi hari ikindi kintu kinini cyane kigali ikigaragara ni uko bumvaga ko pouvoir eh, ikomeza gufata umwanya n'abakandida babo ariko ubu ni opoza ni opoza kuri opoza nta nta kintu kinini kigaragara kandi akaba ari na opoza uh, usa, bita ko ari opoza opposition yari imaze igihe izwi nka IDPS aho urumva kuko eh, ni ibintu bisa naho ku bantu bose bibashimisha nubwo abantu muri kayabo bagenda babona ko kandida wabo batatsinze Martin Fayulu wari umukandida w'ihuriro rya Lamuka watangajwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora ko yaje ku mwanya wa kabiri n'amajwi mirongo itatu nane n'ibice umunani ku ijana yavuze yuko bamwibye intsinzi yiwe gasaba amashyirahamwe yari afite indorerezi arimo Senko kugaragaza ibyavuye mu matora by'ukuri Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ubuvira mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo
urakoze vedasite ngabo tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mbega umunyapolitike felix cisekedi yatsinze amatora mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'umuntuki mugenzi wacu placide magambo agiye kudushikiriza ubuzima bwa politike bwiwe reka tumutege amatwi felix antoine cisekedi cilombo yavutse ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu mu murwa mukuru witwaga leopoldville niyo kinshasa y'ubu ngubu yabyawe na marte na etienne cisekedi wigeze kuba minisitiri w'intebe w'igihugu cye cyitwaga zaire icyo gihe hari mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda ubwo se umubyara etienne cisekedi yashingaga ishyaka rya union, union pour la démocratie et le progrès social udps mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na kabiri yarahagarariye um, yarahanganye n'uwari perezida wa Zaire Mobutu Sese Seko Felix Tshisekedi hamwe na se umubyara barafunzwe ariko mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na gatanu perezida Mobutu yarabadohoreye we na nyina na murumuna we abemerera kuva i- muri Kasayi berekeza mu gihugu cy'Ububirigi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani Felix Tshisekedi yagizwe umunyamabanga wa UDPS aza kugirwa umudepite mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ahagarariye umujyi wa Mbujimayi mu ntara ya Kasai Oriental ahangaha niho Tshisekedi yatunguranye cyane ubwo yahakanye ko atakwemera uwo mwanya kandi yashinjaga ubutegetsi uburiganya mu matora yaramaze kuba mu kwezi kwa cumi mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu Tshisekedi yabaye umunyamabanga mukuru wungirije wa UDPS nuko ubwo nu- nuko ubwo ise umubyara washinze ishyaka rya UDPS yari amaze kwitaba Imana ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi Felix Tshisekedi yatorewe kuba umukuru w'ishyaka rya UDPS hari ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani
bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mugihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko niba ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwutwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na zibiri
mu kanya turasozera ibiganiro byo kuri iyi saha ariko mu imbere yaho nashaka nifatanye na bagenzi banje ku ijwi ry'amerika muri serivisi central africa kugira ngo dushimire cyane cyane eh, placide magambo eh, umushirantahe yari amaze nk'amezi atandatu afasha ngaha eh, muri se- serivisi central africa akaba ari umunyeshuri ariko agira maitrise muri kaminuza ikomeye cyane rwose muri leta zunze ubumwe za amerika georgetown university placide uyu munsi ni umunsi wa nyuma utekanya gukora iki
nibyo koko ni umunsi wa nyuma muri iyi serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda Eh, kandi ndabashimiye nanjye twakoranye neza muri iyi serivisi ariko eh, nzakomeza amashuri yatangiye nk'uko wabivuze amashuri kuri university ya georgetown university muri masters program ya journalism aho ndi kwiga ubu ngubu Eh, twayatangiye nimugoroba Eh, ubwo ntabwo nzakomeza kumvikana cyane muri serivisi y'ikinyarwanda ariko nzajya numvikana rimwe na rimwe muri serivisi y'igifaransa Eh, ariko n'ubundi ni hano muri voice of america ndahari na georgetown ni hano heri ku marembo ya hano n'ubundi nzajya mpanyura mbaramutse hano turacyari kumwe n'abakunzi bacu hano iyo ni kaminuza tuzi cyane rwose na jewe urazi ko nahejeje mu mwaka uheze mu Nibyo.
mu kwezi kwa gatanu nawe uri umukolege ndabizi mwarakoze kandi kunyakira ne- kunyakira neza hano none ikintu eh, mushobora kuba mwarakuye ngaha ni ikihe kibafasha mu byerekeye cyane cyane amashuri kaminuza mps muri journalisme ikintu mwahakuye ni iki Ba- bon, nta muri iriya kaminuza yo nibyo koko ni fi- niyo yanyohereje hano mm, bwa mbere mpazi ariko ahangaha icyanshimishije cyane ni uko nongeye kuba eh, kongera kubana na audience yacu yo mu biyaga bigari eh, nongera kubana nayo eh, mu kirundi n'ikinyarwanda byaranshimishije cyane hari hashize igihe kirekire hari hashize imyaka myinshi rwose eh, ntakora mu itangazamakuru mu kinyarwanda ariko n'ahandi nakoreraga itangazamakuru nko mu mujyi wa new york nakoraga mu zindi ndimi ariko ahangaha byaranshimishije cyane kongera gusubira mu karere k'ibiyaga bigari iwacu ariko watubwiye ko utagiye kure uzogaruka no mu gifaransa aha muri serivisi central africa twarashimiye cyane rwose akazi wakoze hanyuma tukaba twizeye kuzoronka akanya ko gusubira kuza na twebwe tu- tugafashanya ndahari rwose ndabashimiye cyane murakoze
Eh, inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika reka tubibutse amwe mu makuru yari akomeye twabashikirije twabwiye ko twabwiye ko mu rwego rw'igihugu jejwe gutunganya amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu munsi ku wa kane watangaje ko umunyapolitiki atavuga rumwe na leta felix Tshisekedi ari we yatsinze amatora yabayemo ingorane nyinshi mu kwezi guheze yamara umunyapolitiki yaronse ikibanza kigira kabiri mu majwi yahakanye ibyavuye muri ayo matora akaba yavuze ko amatora yibwe Eh, twababwiye kandi ko imyigaragambyo ikomeje kurushaho gukaza umurego muri Khartoum umurwa mukuru w'igihugu cya Sudani aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi basaba Perezida Omar al-Bashir kwegura ku ntebe y'ubutegetsi twababwiye kandi ko umukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika yatangaje ko yamenyeshejwe ivyavuye mu matora mu gihugu ca Republika ya Kongo yabayemwo impari nyinshi yamara nawe nyene yagize nk'abandi ntigeze akeza umunyapolitike yatsinze ayo matora mu itangazo yasohoye Musa Faki uh, Muhammad yateye akamo abanyekongo kugira ngo bumvikane ku bintu byose byavuye muri ayo matora Inshuti rero mwese mwaduteze amatwi turabashimiye cyane rwose tubashimiye engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguye amakuru mwashikijwe na Frederic Nkundikije na Placide Magambo nanjye ndabashimiye tubifuriza umugoroba wa mwiza kandi mukomeze mukurikire ibiganiro bya radio Ijwi ry'Amerika